kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. wixata eebda 29 bara 2024 attamooltaan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati qophiilee keenya har'aa keessatti magaalaa finfinnee kutaa magaalaa boolee keessatti balaa lolaa bishaaniitiin namoonni afur du'u bulchiinsi magaalichaa beeksisee jira rakkoo naannoo tigraay nagaadhaan akka furamu taanaan muummicha ministeeraa itiyoophiyaa gaafataniiru maree dabalataa maallaqaa addunyaaf. maree dhaabbata maallaqa addunyaaf mootummaa itiyoophiyaa gidduutti adeemsifamu irratti gabaasa qindaa'e kanneen har'aaf qindeeffanne keessaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera amma gara oduutti dabarra.
attamooltaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixata har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Wiixata har'aa jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 21 bara 2016 kifla katamaa Boolee Aanaa 11 warra ganuu jedhamee naannoo waamamutti balaa lolaa bishaanii mudatee lubbuun nama afurii darbuusaa waajirri hojii gaggeessaa magaalaa Finfinnee beeksiseera. Waajirri kun marsariitii hawaasaa kan ofii irratti akka ibsetti bulchiinsi magaalaa handaara lagaatti hojii ijaarsaa maastar pilaanii ituu hin hordofin ijaaraman. hawaasa balaa lolaa bishaaniif akka saaxilan qorannaan adda baasuuf hojjetaa jiraa jedheera balaa walfakkaataan akka hin dhaqqabne gochuuf hawaasni bulchiinsa magaalaa fi koomishina hooggansa hojii ittisa balaa fi ibiddaa biraa dhaamsoo fi eeggannoo darban hojiirra akka oolchuufis hubachiise haala walfakkaatuun naannolee itiyoophiyaa kanneen biroo keessattis baatii bitootessaa qabee hanga caamsaatti rooba arfaasaa dhufu hordofee balaan lolaa bishaanii uumamuu akka danda'u. dhaabbati gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan ochaan jimaata darbe ibsa baaseen hubachiisee jira rooba kana hordofees bulchiisa naannoo afaar amaaraa oromiyaa somaalee fi itiyoophiyaa gama kibbaa keessatti balaa walfakkaataan mudachuu danda'aa lafa jedhe adda baasee ka beeksise ochaan jaarmiyoonni gargaarsaas deeggarsa namoomaa gochuuf qophii dursaa gochaa akka jiran hubachiiseera.
bulchiisa naannoo tigraay keessatti rakkoo jiran mariin furuu caalaa humnaan gargaaramuun qaamni barbaadu jira ka jedhan ittaanaa muummichi ministeeraa itiyoophiyaa obbo Tamasgan xiruna qaamni kun gara nagaatti akka deebi'u gaafachuu keessatti uummanni qooda gama isaatii akka bahu gaafatanii jiru.
ta'uu baannaan garuu mootummaan ergama isaa kan seera kabachiisuu akka hojiirra oolchuu hubachiisan yaadatti aanaa muummicha ministeeraa kennan kanarratti deebii akka kennaniif waajjira hiwaat keessatti itti gaafatamaa damee ololaa akka ta'an obbo Iyyaasuu Tasfaay bilbila isaaniin kan argaman ta'us lafti jiran mijataa akka hin taaneef deebisamee akka bilbilamuuf kan gaafatan ta'us. boodarra garuu irra deebi'amee ennaa bilbilamuuf bilbila isaanii kan hin kaafne ta'uun ibsameera. ta'us garuu manni maree nageenya biyyoolessaa kamisa darbe ibsa baaseen hidhattoonni hiwaati hidhannoo hiikkachuu akka qaban hubachiisuu isaa laalchisee duraan sagalee ameerikaan kan gaafataman obbo Iyyaasuu Tasfaay hojiin hidhannoo hiikkachiisuu waggaa tokko dura jalqabamee jechuun isaanii ni yaadatama. Garee hoogganaa sadarkaa olaanaa federaalaa fi naannoo kan obbo Tamasgan Xuruneen durfamu kun guyyoota darban lama keessatti magaalaalee Daseef Kombolchaa keessatti sochii misoomaa jiran daawwachuusaa Misfin Arraagee Daseerraa gabaasee jira.
Koongireesiin Federaalistii Oromoo miseensonni isaa hedduun hidhamuu ilaalchisee ibsa baasee jira. ibsa isaa kanarratti koomishiniin poolisii oromiyaaf biiroo bulchiinsaaf nageenya oromiyaarraa deebii argachuuf yaaliin taasifame har'aaf hin milkoofne tsahaay daamxootu finfinneerraa gabaase.
paartiin mormituu koongirensii federaalaa oromoo KFO'n ibsa baaseen miseensonni koree giddugaleessaa hooggansi godinaa fi aanaalee dabalatee miseensonni paartichaa hedduun naannoo oromiyaa iddoowwan adda addaatti hidhamanii jiru jechuun beekseera dubbi himaan koongirensii federaalaa oromoo obbo sultaan qaasim sagalee ameerikaatti akka himanitti keessumaayyuu bara 2016 baatii guraan dhalaan as namoonni paartii isaanii keessaa hidhaman hanga yoonaa mana murtiitti hin dhiyaanne jechuun haala jirus ibsaniiru.
Silaa odoo dhiyeeffamanii yakka kanaan shakkamtan yookaan sababaa kanaan isaa jala ooltan jedhamaniitiin hin ibsamani rakkoon qabu adeemsa seeraa hordofanii waan seerri itti murteessuu danda'u laaluu dandeenya. Sababaan hidhamaniif hin ibsamne ijootti gaafa nuti hubannu namoonni kun kan hidhamaniitiin hin jedhan dhimma ilaalcha siyaasaa isaaniitii fi miseensa kaafa'oo ta'uu isaaniitiin wal qabateera kan jedhu nuti yaadni nuti qabnu maaliif namni silaa hidhameetiin hin jedhe sababaan inni hidhameef immediately mana murtii dhiyeeffamee himannaan irra dhiyaate yakki inni ittiin hidhame ibsamuu fi dirqamatu jira. Heerri mootummaa ni dirqamsiisa. Namoota hidhaman kana garuu himannaan irra dhiyaatee mana murtii dhiyeeffamaniitiin hin jirani.
Dubbii himaan kun itti dabaluudhaan hooggansii fi miseensonni paartichaa hidhaman dhimmi isaanii adeemsa seeraa hordofu akka qabus gaafatani.
Seerri biyyaa jedhutti namni yoo akka dalageetiin jedhee ajaja manni murtii irratti baheetiin jedhe malee kanaafuu namoonni hidhaman kun hatattamaan hidhaa irraa hiikamuu danda'uudha qabu. Qaamni seeraan ala isaan hidheetiin hin jedhellee seeraan gaafatamuu barbaachisa jennee yaadna yoo seerri biyya kana keessatti hojiirra jiraatu taate.
Dhimma paartiin koongirasii federaalaa Oromoo hooggansii fi miseensonni isaa seeraan ala hidhamanii jiru. Mana murtiittis dhiyaatanii hin beekan jechuudhaan komatan irratti koomishinii poolisii Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf hin milkoofne yeroo itti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
Gamtaan Awurooppaa namoota seeraan alaa achitti hafan gara biyyaatti deebisuu irratti mootummaa Itoophiyaa biraa tumsi waan hin jiraanneef jecha lammiilee Itoophiyaatiif viizaa kennuu daangessuuf murteessuusaa manni maree gamtaa Awurooppaa wixata har'aa beeksiseera.
Tarkaanfiin kun kan fudhatames yeroo mootummoonni Awurooppaa rakkoo baqattoonni biyyoota Afrikaa kanneen waraanaan miidhaman gadhiisanii karaa qaxxaamuraa imala balaafamaa galaana Meeditiraaniyaan irraan imaluun Awurooppaa seenuu irratti fuulleeffatan furuuf yaalaa yeroo jiranitti yoo ta'u, imalli kunis yeroo baay'ee gareewwan eeggamtootaa gurmaa'aniin kan gaggeeffamudha. Kaawunsiliin Awurooppaa akka jedhutti murteen kun. Madaallii koomishinichi hordofeen kan argame yoo ta'u, Itoophiyaan lammiilee ishee seeraan ala biyyootii gamtaa Awurooppaa keessa turanii deebi'an simachuu irratti tumsi taasiftu gahaa akka hin taane xumurarra ga'ee jira. Jalqaba baatii kanaa miseensonni maree Awurooppaa sirna yookaan qajeelfama godaansaa haaroomfame raggaasisaniiru. Gidduugalli siyaasaa kan gamtaan Awurooppaa deeggaru akka jedhutti kana gochuun filannoo paarlaamaa gamtichaa ji'a waxabajjii keessa gaggeeffamu dura lakkoofsa godaantotaa galmee seeraa utuu hin qabatin Awurooppaa seenan hir'isaa jedha. Tarkaanfiin kunis deeggarsa biyyoota mirga leellisanii kanneen godaansa kana dhaabuu barbaadanii argachuuf ta'uun ibsameera.
hojjettoonni itiyoophiyaa waraanaaf walitti bu'iinsa akkasumas qaala'insa jireenyaa waliin rakkooleen wal qabatan qormaata keessa isaan buusu ajjeechaa ajjeefamuunis isaan mudachuusaa konfedereeshiniin waldoolii hojjettootaa isa makoon beeksisee jira dhaabbatichi ebla 23 ibsa baaseen itiyoophiyaa keessatti sababaa wal waraansaaf walitti bu'iinsa mudateen kan ka'e hojjettoonni du'aa qe'ee ofiirraa buqqa'uuf iggitamuuf saaxilamaa jiraachuu tuqee jira. ibsa sana kan kennan pirezidaantiin konfedereeshinichaa obbo kaasawun fooloo hojjettoota qaala'insa jireenyaan rakkoo hamaan irra ga'uu isaa dubbatanii gaaffilee rakkoo kanaaf furmaata ta'a jedhame mootummaa biraa hanga yoonaa deebiin hin argamne jedhan. gara duuttaanutti naa dabarru immoo gargaarsi namoomaa gara gaazaatti gochuu irratti fooyya'insi mul'ateera jechuudhaan har'a ka dubbatan ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi antoonii bilinkan garuu israa'el kana caalaa gochuu qabdi jedhan.
bilinkan walgahii mana maree tumsa galoo galaanaa waliin riyaad keessatti taasisaniin rakkoo namoomaa gaazaa keessatti mul'atu salphisuuf karaa hundarra gaariin dhukaasa dhaabiinsi argamuudha jedhan. bilinkan wiixata har'aa saawud arabiyaa ka seenan yoo ta'u imala bal'aa gidduu galeessa bahaa keessatti gaggeessuuf jiran keessatti jalqaba irratti saawudiitti goran walgahiin bilinkan gita isaanii ka biyyoota arabaa shan jechuun qataar masrii saawud arabiyaa gamtaa emireetota arabaa fi joordaan waliin taasisaniin bulchiinsi gaazaa waraana booda maal akka fakkaatu isa jedhu of keessaa qaba jedhamee eegama. dhugumatti akka waliigalaatti naannoo sanaaf daandii lama jiraa ka jedhan bilinkan tokko qoqqoodinsa badiisa jeequmsa tasgabii dhabuu dhaabbataatiin kan guutame inni biraammoo ida'amuu guddaa nageenya guddaa nagaa guddaadha Walga'iin har'aa kun baay'een keenya daandii isa gaarii hordofuu akka barbaannu kan agarsiisu natti fakkaataa jedhaniiru. Yeroo masriin hoogganoota garee islaamummaa hamaas keessumsiisuun waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'el waliin taasifamuu irratti mari'atti jedhamee eegamaa jiru imalli bilinkan kun immoo dhaga'ame. Dubbi himaan ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi Maatiiw Miilar ibsa baasaniin akka jedhanitti bilinkan tattaaffii dhukaasa akka dhaabatu akkasumas gaazaa keessatti namoota booji'an gadhiifamuu fi gargaarsi namoomaa gara naannoo sanaatti akka itti fufu yookaan akka dabalu taasisuu irratti xiyyeeffataa jedhanii jiran.
gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ceenu immoo duula na filadhaarra ka jiran pirezidaanti joo baayiden dhimma seera wal hormaataa wiirtuu duula filannoo isaanii taasisanii jiru kutaalee ulfa ofirraa baasuu yakka taasisanii seera baasaniif karaa saaqaniiru jechuudhaan morkattoota isaanii doonaald tiraampiin himatanii jiru baayiden. baayiden gama isaaniitiin waa'ee ulfa baasuu irratti bakka dhaabbannaa gaarii barbaachaa akka jiran ibsamee jira gabaasa iskootistern voa irraa gabaasee bafaqaaduutu dhiyeessa.
joo baayiden waa'ee mirga wal hormaataa irratti kutaa filooriidaa keessatti duula na filadhaa taasisanii jiru. kutaan filooriidaa ulfa torban ja'aatii olii baasisuun akka hin danda'amne seera baasee torban dhufuu jalqabee hojiirra oolchuudhaaf deemaa jira.
dubartoonni ulfa ta'uuf dhiisuu isaanii illee osoo hin beekin kunuunsa fayyaa wal hormaataa yakka gochuun kun waan ajaa'ibaati jechuu kooti.
seerri filooriidaa kun akka seera dhoorkaadhaan guutamee ta'uu isaatii fi warreen rincicoota miseensota paartii riippaabilikaanotaa ta'anii fi injifannoo ta'uu isaa. dubbatu kaarooliin maalaakoobin yuunivarsiitii maayaamii kutaa barnoota seeraarra.
namoota amantiin isaanii jireenyi ulfaa'uurraa akka jalqabu barsiisuuf ulfi safuu namaa wajjin walgitu akka ta'e barsiisaniif murtoon kun injifannoo ta'uunsaa ifaadha.
seerri filooriidaa kun doonaald tiraampii fi qormaata siyaasaa akka ta'e mul'ata seerichi seera biyyaalessaa dhimma ulfa baasuu irratti bahee turee fi mana murtii olaanaa irratti dhiyaatee tureen walqabate gareen baayiden dhimmichi akka carraa siyaasaa ta'etti fayyadamuudhaaf jira.
Waggootaan shantaman darbaniif mirgi dhuunfaa akka mirga bu'uuraa heeraa akka ta'e mirkaneessuutti jirra. Haa ta'u malee waggaa lamaan dura mirgi sun fudhatamee jira. Weerara kanaaf kan itti gaafatamu nama tokko ta'uusaa ifa gochuun barbaada. Waan kana gochuu isaatiif beekumtii argatee kan ittiin of jajaa jiru immoo Doonaald Tiraampi.
Doonaald Tiraampi waa'ee seerichaa irratti of jajanii jiru.
Seera Roo vs. Wade harka mootummaa federaalaa harkaa baasuudhaan laphee fi sammuu filattootaa warreen kutaalee keessa jiranitti dabarsuun qabsoo waggaa shantamaa kan fudhatedha. Dhugumatti waan addaa tokko ture. Yeroo ammaa waan sirrii ta'e hojjechuun dhimma mootummaalee naannooti.
Kutaan Ariizoonaa seera bara 2018 jalqabee hojii irra jiru mormeera. Sagalee kennitoonni kutaa Filooriidaatii fi Ariizoonaa warreen mirga ulfa baasuu deeggaran filannoo ji'a sadaasaa keessa taasifamu irratti sagalee isaanii kennuuf deemu. sochiin wal fakkaataan waggoottan lamman darbanii fi kutaalee kaansaasiitii fi ohaayyoo keessatti taasifamaa ture ijjanni riippaabilikaanotaa kan raasee turedha doonaald tiraamp waa'ee kanarratti sagalee kennitootatti dubbatanii jiru.
akkuma roonaald reegan gudeeddii walqunnamtii saalaa fi jireenya haadha irratti adda ta'uusaa cimseen deeggera dhimma kana irratti waan laphee keessanii hordofuu qabdu garuu yaadadha aadaa keenya eeguudhaaf biyya keenya baraaruudhaaf filannoo mo'uu qabna. isa yeroo ammaa haala gaddisiisaa ta'een gad adeemaa jiru jechuu kooti.
Adeemsi garee Tiraamp kun akka saaxilamummaa ta'etti gareen Baayiden kan ilaalu.
Badii fi jeequmsa inni uumeef sagalee kennitoonni akka itti gaafatama gochuu adeemaa jiraachuu isaanii sodaatee jira Doonaald Tiraamp. Jarana akka inni itti gaafatamu gochuuf adeemaa jiraachuun keenya Doonaald Tiraampiif oduu gaarii miti. Nuuf oduu gaariidha. Itti gaafatamuu qaba.
akka qaama dhiibbaa mirga wal hormaataa irratti godhutti bulchiinsi baayidanii torban kana namootaan sarara bulchiinsa naannoo ce'anii imalanuu fi iccitiin galmee yaala isaanii akka eegamuu fi jabeessee jira dhimmichi dubartoonni kutaalee ulfa baasuun seeraan ala ta'e keessa jiraatan kutaalee biraa deemanii ulfa baasuu isaaniitiin bulchiinsa sana keessatti akka hin himatamne eeguu fi kan kaayyeeffateedha jedha gabaasni iskaatistern sagalee ameerikaatiif qopheessa kun.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. misoomaa har'aa keessatti gidduu dabarsine kana mootummaa itiyoophiyaaf dhaabbata maallaqa addunyaa gidduutti mareen deemsifamaa jiraachuunsaa ni beekama sabaa himaaleen tokko tokko akka dubbatanitti immoo imf itiyoophiyaa dabalatee biyyoota tokko tokko waliin marii geggeessuun sharafa maallaqa isaanii akka gadi cabsan yookaan gaafataa jira nugusuun dhimma kanarratti xiinxalaa gama isaanii akka kennaniif yuunivarsiitii waatarloo kaanadaa jirutti barsiisaa guddina dinagdee akka ta'an dooktar tafarii margoo afeeree jira gaaffii diivaaluweeshin gatii sharafaa gad cabsuu jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegalu dooktar tafariin.
Qaama diivaaluweeshinii jecha maal jechaadha gabaabaadhumatti gatiin birrii gabaa sharafa alaa kanarratti gadi bu'uu jechaadha. Doolaarri Ameerikaa tokko gara birrii Itoophiyaa jaatamatti torbaatamatti saddeettamatti sanaa olis jechaadha.
Biyyoonni dhaabilee maallaqa addunyaa akka IMF irraa kennaa yookiin liqaa akka argatan imaammata IMF jalatti sharafa isaanii akka gatiisaa gad buusan taasifamu yookiin gaafatamu. Kun immoo yeroo hedduu liqeeffattoota miidha jedhama. Kun hagam dhugaadha. Dooktar Tafariin deebii isaanii keessatti dhimmi kun akkuma miidhaa qabu faayidaas qabaa jedhu.
Faayidaa gurguddaa lamaan tokko qaba yoo jenne tiyooraatikli. hin danda'ama fakkeenya karansii keessan yookiin qarshii yookiin birrii amma kan Itoophiyaa jechaadha dibaalii godhaa jedhamee kan gorsamuu fi yeroo bittaa fi gurgurtaan meeshaa fi tajaajilli adda addaa gabaa addunyaa irratti gaggeeffamu wal gataa beessaa wal baalaansiin godhu jaasisis wanta jedhamutu jira. Wanta Itoophiyaan gabaa addunyaatti dhiyeessitu yeroo baay'ee murtaa'aadha. Horii guddaa miti jechaadha wanta. Wanta Itoophiyaan alaa barbaadu garuu gatiinsaa baay'ee fagoodha. Imbaalaansiitu jira. Sana baalaansi of tireedii kana fireensi gochuudhaafitu gorfama divaaluweeshiniin kun.
Attamitti.
Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa qofa miti buna kan gabaa addunyaatti dhiyeessu biyyoota adda addaatu buna oomishaa gabaa addunyaatti erga. Innaa gaafa Itoophiyaan karansii ishee divaaluu gootu aksiniin sun maal godha beektaa? Buna Itoophiyaa gabaa addunyaa irratti chiippu godha yookiin.
Akka gabaa argatan gabaa hawwata.
Gabaa hawwata exactly gabaa hawwataa jechaadha amma Starbaatti yeroo bitu buna bakka adda addaati gaafa Itoophiyaan karansii ishee divaaluu gootu the immediate effect is bunni Itoophiyaa in hawwatamaa jechaadha sababa kanaaf ekspoortii kana guddisuu gargaaraa jedhameetu gorfama tokko kana at the same time wanta Itoophiyaan biyya alaatiin boo ol gashitu waan akka xaa'oo petrooliyam maashiinarii gatiisaa qaalessa gaafa gatiin wanta Itoophiyaan biyyatti gashitu qaala'u konsuumariin Itoophiyaa keessa jiru immoo itti mi'aayeetu irraa dheessa kanaafitu impoortii sana immoo gadi buusaa na imbaalaansii Itoophiyaan qabdu sana xiqqoo ishee walitti fidaa jedhamee yaadama kanaaf gorfamaa jechaadha rakkinni isaa garuu maa inni Wanta Itoophiyaan gabaa addunyaatti dhiyeessu primary products wanta jennu mitiire. Mi'oonni akkasii immoo gabaa addunyaa irratti baay'inaan gurguramuu carraan isaan qabanii badaa miti. Karaa biraa immoo wanta Itoophiyaan biyya alaatii ol gashitu waan akka petrooleemii fa'i, waan akka qoricha fa'i, waan akka xaa'oo fa'i. Irraa dheessuun hin danda'amu qaala'ee jedhamee namni waan irraa dheessu. hamma yaadame sana hin ta'u xiqqoo ishee waan tokko tokko imbaalaansii sana haa hinqisu iyyuu malee akka abdatame sana hin ta'u yeroo baay'ee sababa namasiisa kaateef jechaadha.
Biyyoonni akka maallaqa isaanii humna isaa gad buusan yookiin divaaluut godhan gochuun biyyoota hundumaaf qixxee hin hojjetu jedhu kanneen haga tokko dinagdee isaanii fooyya'ate poolisii IMF kanatti kan fayyadaman akkuma jiran biyyoonni hiyyeessa yookiin immoo guddataa jiran garuu ni rakkatu jedhu. faallaa isaatti immoo dhimmichi guddina dinagdee biyyoota waliin hidhata qaba sanaaf kan daran tarsiimoo divaaluushinii kanaan fayyadamanis jiru jedhu fakkeenyaaf jedhu dooktar tafarii margoo.
chaayinaan fakkeenyaaf istiraateejii divaaluushinii kanatti baay'ee baay'ee fayyadamti ekspoortii ishee guddisuudhaani wanta impoorti gootu alaa hir'isuudhaani baay'ee baay'ee fagoo fagoodha kan isheen tarkaanfatte kanatti fayyadamtee. garuu chaayinaan argitee akka Itoophiyaan maaliif waan baay'een biyya keessatti illee yeroo bishama chaayinaa keessatti.
Amma asuma irratti dabaleen yoo amma akka IMF jedhutti mootummaan Itoophiyaa divaaluutii gochuu irratti murteesse hawaasi gad sadarkaa gad aanaa irra jiru ifadha miidhama natti fakkaata garuu waan fayyadamu immoo qabaa.
Ilaal sababiin inni itti barbaadameefi tireed baalaansii sana shrinks gochuu irratti gargaara jedhameeti kan gorfamu garuu adda seentaan gatii qaala'insa kan inni fiduu fi keessumatti akka biyya Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan lagachuu hin dandeessu yookiin uummanni Itoophiyaa wanta biyya ala qoricha laganna oduu lagatamaa biyya keessatti oomishamaa hin jiru mitiire. Oduu dhumti isaallee divaaluushinii dhufaa jira managaadeen margaa tokko itti gargaaramu beela mitiire. Uummanni hiyyeessi uummanni affeektiin qaama irratti jireenya isaa gaggeessaa jiru baay'ee miidhama baay'ee miidhama.
Egaa imaammati IMF kun faayidaan caalaa miidhamni uummata bal'aarraan gahuutu caala taanaan maaliif dhaabbati addunyaa kun ulaagaa olaanaa ittiin liqeessu godhatee ittiin adeemaa jennee ni turre.
Imaammanni kun kan hordofamu uummata miidhuudhaaf jedhamee miti. Garuu reyaaliitiitu maa'inni biyyoonni sababa tireed baalaansii irraa ka'aa yeroo hundumaa jira taanaan waggaadha waggaatti sana hanqisuun hir'isuun hin danda'amu taanaani rakkina baay'ee fida dinagdee irratti negatiividhuma sanatti walitti eda'amee eda'amee isa akkamitti baalaansii ta'u yookiin inni negatiiviin kun akkamitti hir'achaa cufabeessa tokkoffaa poolisiin akkanaa yoo piroodaaktiivitiin yoo dabalee wanti kun loong term hir'achaa dhufuu danda'a inni kaan dhalattoonni Itoophiyaa biyya alaa jiranii maatiiwwan isaaniitiif wanta biyya keessatti ergan suni qaawwaa sana dhaqee hamma tokko hin cuqqaala gahaa miti. Foran dheedhiin amma tokko hin gargaaramu. Kun hundumtuu gahaa miti liqeeffatamaa karaa IMF jechaadha. Darasiidhuma liqii sanaa kaffaluun dadhabamu irra gaha. Warra liqeessanii fi isa liqeeffatetu maaloo wanta kana riistraakchar naa godhaa. Riistraakcharalii rakkina qabdu. yoo biyya keessatti piroodaaktivitii guddistanii biyya alaatti wanti gurguramu oomishamu dabale malee akkasitti liqiidhaan barabaraanii nu dadhabsiisanii ittiin jechaa jiru. Kanaaf gorfama gaafa divaaluweeshiniin kun immoo gaafa poolisii hordofamu keessaatii isa tokkodha.
Kanumaan egaa hordoftoota keenya Yuunivarsiitii of Waatarluu Kanaadaatti barsiisaa diviloopimental ikoonomisii kan ta'an Dr. Tafarii Margoo galateeffachaa qophii keenya misoomaas kanumaan xumurreerra aan Nugusuu Taamireeti nagaatti.
hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiruu hawaasummaa oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'iilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suur sagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
qophiin torbanii inni biraan ispoortiidha garasitti ceena. Atileetonni Itoophiyaa dorgommii Daayimand Liigii biyya Chaayinaa Shaangaay irratti ga'umsa isaanii kan agarsiisan yoo ta'u sadaffaa tokkoffaa hanga arfaffaatti bahuudhaan injifataniiru. Fiigicha meetira kuma shanii dubartootaa kanarratti daqiiqaa kudha afuriif sekoondii soddomii ja'an injifannoo kan galmeessiste atileet Maqdas Alamsheeti. Dorgommii piriimiyeer liigii Ingilizii torba soddomii shanaffaa dilbata kaleessaa taphatameen Arsanaal. tootinhaam sadiif lamaan injifachuudhaan milkaa'eera maanchister sitiin nootinhaam foorestiin lamaaf duwwaan injifateera eebbisaan naggasaa dabalata qaba.
dorgommii daayimand liigii biyya chaayinaa shaangaayitti fiigameen atileetiin itoophiyaa maqdas alamsheet injifannoodhaan xumurteetti dorgommii kanarratti atileetoonni itoophiyaa baay'inaan kanarratti hirmaatan yoo ta'u keessumaa reekoordii fageenyaa meetira kuma kudhanii fi walakkaa maaraatoonitiin kan of harkaa qabdu latsanbat gidee sadaffaa bahuudhaan xumurteetti atileet ayyaal daanyaachoo dorgommii kana maqdasitti aanuudhaan lammaffaa bahuu dandeesseetti hubirist ayyaal immoo arfaffaa ta'uudhaan xumurte atileetonni arfanuu morkii jabaa taasisuudhaan sa'aatii walitti dhiyaataa ta'een xumuraniiru haa ta'u malee ol guddattuun leenjisaa hiluufiin leenjitu maqdas daqiiqaa kudha sekondii soddomii jaha fi maayikiroo sekondii torba duwwaadhaan sa'aatii fooyyaa kan baranaa fi kan ofishee galmeessuudhaan injifatteetti. oduudhuma atileetiksii kan biraatiin atileetiin itoophiyaa madiinaa isaa fiigicha kiiloomeetira shan waggaa 20 gadiitiin dilbata kaleessaa dorgomeen riikoordii addunyaa fooyyeessuudhaan injifatteetti dorgommii dhaabbata adiidaas maqaa adii zeeroo jedhuun qopheesse irrattidha atileet madiinaa isaa kan injifatte atileetiin ganna 19 madiinaan fageenya kana daqiiqaa 14 sakandii 38 xumuruun riikoordii addunyaa fooyyesteetti. dorgommiidhuma adii zeeroo kanarratti atileet yoomiif qajeelchaan kiiloomeetira shan dhiirootaan dorgomeen injifachuun milkaa'eera. gara odeeffannoo keenya pirimeer liigii ingiliziitti yeroo dabarru immoo aarsenaal dilbata kaleessaa kilaba tootenaam goolii sadiif lamaan injifachuun waancaa pirimeer liigii ingilizii waggaa 20 booda argachuuf falmii itti fufeera. gareen leenjisaa miikael arteetaan durfamuu arsenaal boqonnaa irratti sadiif zeeroon dursaa kan ture yoo ta'u haara galfii booda gareen tootenaam goolii lama galchuun dhiibbaa irratti uumee ture arsenaalis tapha ittisaa irratti hundaa'uun taphachuuf dirqameera. daqiiqaa kudha shanaffaa irratti taphataan tootenaam peeremeelii goolii ofitti galcheen arsenaal dursa qabate taphataan arsenaal sarara qarqaraa bukaayoo saakaan immoo daqiiqaa 27ffaa irratti goolii lammaffaa arsenaaliif galche akkasuma kaaya haverees daqiiqaa 38ffaa irratti goolii sadaffaa galchuun arsenaal haara galfiidhaaf ba'e gareen tootenaamiin haara galfii booda tapha gaarii taphachuuf yaalaniiru kiristaal roomeeroon goolii jalqabaa tootenaamiif galchuu danda'eera sana booda deeklaan. raayis ben deevis irratti balleessaa hojjeteen peenaalitiidhaan soon daqiiqaa 87ffaa irratti goolii hin galche arsenaal irra caalatti tapha ittisaa irratti hundaa'e akka taphatuuf ta'eera haala kanaanis arsenaal goolii sadiif lamaan injifachuun qabxii sadii argatee baheera arsenaal wajjiin morkii waancaa argachuuf kan taasisaa jiru maanchister siitiin kilaba nootingaam foorest wajjiin tapha taphateen goolii lamaa fi zeeroon morka taasaa injifachuu milkaa'eera taphataan cimaa kilaba maanchister siitii haaland taphoota lamaan darban irratti miidhamaan kan hirmaanne yoo ta'u tapha kaleessaa irratti jijjiirame seenuun goolii tokko daqiiqaa 71 irratti galchuu danda'eera goolii jalqabaa immoo givaardool ture daqiiqaa 32 irratti kan galche injifachuu isaatiin sadarkaa 2 irratti kan qabate maanchister siitiin qabxii liigii arsenaal wajjin qabus gara tokkotti dhiphiseera maanchister siitiin taphoota afur hafan yoo injifate waancaa arfaffaa walitti aansuudhaan injifataa jechuudha taphoota pirimeer liigii torbee 35ffaa arsenaal qabxii 80 maanchister siitiin qabxii 79 akkasumas liivarpuul qabxii 75 astoon viilaan immoo qabxii 67 sadarkaa tokkoffaa hanga arfaffaa qabatanii wal duraa duubaan dursaa jiru gabaasa sagalee ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa naggasaa stookholm siwiidin.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa feesbuukii instaagiraamii fi kan duraan tiwiitarii jedhamu x irratti argachuu dandeessan iimeelii yoo nuuf erguu feetan voa news daakkaam yoo jettan illee dhaamsanuu dhiisuu dandeessu gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenyaa nugusuu taamireef hojjettoota miidiyaa hawaasaa maraa waliin kan isin keessummeesse an tuujubee horaati qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.